Siri Nesgo de Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriyani tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze mwese amafoto yanyu turayashaka tuyohereze ku buyobozi baya- bayamanike ahantu abanyamwanda bo mu murenge uwo ni tereza mujawamariya icegera cy'umuyobozi w'akarere ka gicumbi ari mu gikorwa cyo kogereza abantu batagira isuku ahabona iyo nkuru ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini turabafitiye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye amahoro alphonse mahoro neza oriyane mahoro neza mwebwe mwese muri ko murakurikira iradiyo ijwi ry'amerika igipolisi ca leta ya virginia caremeje ejo ko ikweka ko yarashe abamenyesha amakuru babiri barashwe bari mu kazi ko yaciye yihindukiriza ko ingo hakirasa vester flanagan niryo zina ryiwe yari yarakoze muri iyo televiziyo ariko arakubwa mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yirasiye muri leta ya washington abonye igipolisi kimusagirije acapfira mu bitaro uwo muhungu yarashe Alison Parker w'imyaka mirongo ibiri n'ine na Adam Ward w'imyaka mirongo ibiri n'indwi mu gihe bariko baraha ikiganiro Vicky Gardner atwara igisata c'ubudandaji ahitwa Smith Mountain Lake ni ku birometero hafi amajana atanu uvuye muri leta ya Washington uwo Vicky Gardner ariko yarakomeretse gusa perezida wa sudani yo mu mpanuka salva kiir ejo yarashize umukono ku masezerano y'amahoro ikintu gikomeye muri ayo masezerano ko gihagarika intambara hagati y'ingabo za leta n'aba- n'abayirwanya barongoye na riek machar yahoze ari icegera ca perezida salva kiir iyo ngwano yari imaze amezi mirongo ibiri yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfa abarenga miliyoni zibiri nabo barata izabo barahunga urwo rubanza rwabereye mu gisagara ca juba rwari ruhagarariwe na perezida wa uganda perezida wa ethiopia perezida wa sudani na perezida wa kenya mu gushirako umukono kuri ayo masezerano perezida kire yavuze ati muri iyo nteguro harimo ingingo tubona twobangira ko ati kandi nko mu gihe twobirenza ku ruhu rw'amazi ayo masezerano nta nyungu azotuzanira kandi ntazoshi- ntazodushikana ku mahoro arama Susan Rice ni umuhanuzi wa perezida Barack Obama mu by'umutekano yarakengurutse ko perezida Salva Kiir yashize umukono kuri ayo masezerano ati ni intambwe ya mbere ati hariko hazokenerwa ko haba utwigoro twinshi kugira ngo ayo masezerano agire ishashitseko ikindi yongeye ko ni uko leta zunze ubumwe za amerika zidashigikiye na gato ingingo n'imwe perezida Kiir yobangira ko muri afghanistan hari abantu babiri baje biyambitse umwambaro w'igisoda ca afghanistan bararasa imodoka z'inteko z'igihugu- z'ibihugu vyabora byivunira umwansi hamwe otani bica abasoda babiri ibyo vyabaye ku munsi wa gatatu bibera mu ikambi iri mu manuko bwa afghanistan mu ntara ya helmand itangazo ryasohowe na otani rivuga ko inteko zaciye zivuna zirica abo bantu babiri ivyo vyabaye rero vyarigeze kwibonekeza mu gihe leta zunze ubumwe za amerika zari ziyoboye inteko zi- zari zi- ziboye inteko zarwaniye muri afghanistani aho abasirika- aho abasirikare b'ico gihugu bahindukiriza ingoho ku basirikare b'abanyamerika nabo bafashanya muri iyo ntambara kimwe mu siguro batanga ni uko abarwanyi b'abataliba bashobora kuba barinjiye mu mpisho mu gisirikare ca afghanistani caka imbere ko yoba ari n'amatate hagati y'abasirikare ico mwomenya ni uko tani yahagaritse kurwana muri afghanis kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri abasirikare bashika ibihumbi cumi na bitatu nibo basigaye muri ico gihugu bakaba ico bakora ari guhanura canke gukoresha imyimenyerezo ico gisoda ca afghanistani angela merkel ni umushikiranganji wa mbere w'ubudagi ku munsi wa gatatu yarabwiye umugwi w'abantu bariko baramukomera akaruru ko igihugu ciwe kidashobora kwihanganira na gatoyi uwo wese azokwerekana ingeso mbi iteye n'isoni yo gukumira impunzi zije zigana ubudagi minisitiri merkel yari agendeye igisagara ca heidno mu gihe ku munsi wa gatandatu igipolisi cari catanye mu mitwe n'abitwa abaneonazi bashira imbere ikumira bakumira uwo wese yitwa umudagi bashaka ko impunzi zahashikiye muri ako gasagara zihava ico gisagara kiri mu buseruko kuri ico gihugu gihana na repubulika ya ceke abantu rero baciye bakorakorana batangura kwita eh, merkel ko ari umu ko ari uh, umuhemu icyo yababwiye yababwiye ati ngira ndabasubiriremwo mbwire n'abazi ko iv- ko ibyo byigeze kudushikira ko kwakirana iteka n'icubahiro umuntu aja tugana ahunze arico gize ishusho ryiza ry'ubudagi ati ibyo ndiko ndabona mugira rero birateye isoni kandi ibyo rwana ata kwihangana ati dutegerezwa gukora uko dushoboye kose tukiyamiriza uwo wese yogira ico aserura mu kudasonera agateka ko ari we wese asavye ibintu abi- abirekorewe n'amategeko kandi akeneye gufashwa nk'umuntu leta ya Ukraine n'abashaka kwiyongora ko bashikikiwe n'Ubu- n'Uburusiya barumvikanye ku munsi wa gatatu ko bagiye guhagarika ingwano kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda ibyo bihurana no n'umwaka w'ishure iyo nyabutatu yumvikanye ko amasezerano igizwe na n'abaserukira Ukraine nyene Uburusiya nabo nyene bashaka kwiyongora kuri Ukraine iyo ngwano imaze guhitana abantu ibihumbi bitandatu amajana ane iyo nama yabereye mu- muri Minsk mu gihugu ca Belarus yari ihagarariwe n'ishirahamwe rya Boraya rijejwe umutekano n'imigenderanire Ukraine n'abayirwa n'aba- n'abayirwanya bari bamaze gushaka umukono ku masezerano nk'ayo ariko igihugu kimwe cyose kiguma cagiriza ikindi yuko kiguma kigitera
urakoze alphonse ndayikengurukiye ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo nshuti mwese muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku ijwi rya amerika mu burundi umukuru w'igihugu petero nkurunziza yaraye ashikirije ijambo abanyagihugu nyuma y'aho ashingiye leta nshasha akamenyesha ko bagiye guhuza amategeko ariho n'ibihe uburundi bugezwemwo bisunze ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'arusha mugenzi wacu tabita mukamusoni niwe duteguriye inkuru tumutege amatwi perezida nkurunziza yashimiye abarundi bamutoye aca abasaba gushigikira inzego bitoreye barundi barundi kazi inshuti z'uburundi ubu rero amatora yaheze ivyo kudutora canke kutadutora byarangiranye n'itariki ya mirongo ibiri na rimwe mu kakaro ubu ni igihe gishasha co gukorera igihugu cacu twese turi hamwe gushigikira inzego twatoye no kurangura imigambi mwadutoreye muri iryo jambo yashikirije abarundi kuri uyu wa gatatu nkurunziza yamenyesheje abarundi ko bagiye kugwiza inyigisho za gisirikare na cane cane kugwaruka rwa kaminuza service civique obligatoire mu gifaransa kugira ngo abarundi bose bafashe mu guharanira amahoro n'umutekano na cane cane mu kugwanya utugwi duhungabanya umutekano mu gisagara ca bujumbura nk'uko mubizi umutekano niyo nkingi ya vyose tuzoronsa amakomite y'umutekano inyigisho ziyafasha gukorera neza muri ya manyabune guhera ubu rwaruka ruzoronka inyigisho n'ubuhinga fatiro zo gukunda igihugu ivyo twita service civique obligatoire cane cane ku banyeshuri bo muri za kaminuza ayo makomite y'umutekano asabwa gukora ijoro murango kugira ngo utugwi twose tuyadukiza tugenzwa n'ubwicanyi no guhungabanya umutekano dusamburwe mu buryo mu kiringo kitarenze amezi abiri gusa tuzoba twatujijwe na cane cane mu gisagara ca Bujumbura tukaba duhamagariye abanyagihugu bose kubira hasi rimwe gukora n'abajeje umutekano kugira iryo hangiro turishikeko petero nkurunziza yamenyesheje kandi ko bagiye kubahiriza amategeko mu kazi no mu buzima bwa minsi yose bw'igihugu hisunzwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha kugira amara n'umutekano n'ubutungane bibandanye bisasagara mu gihugu cose tuzobandanya gutunganya urwego rw'ubutungane tuzobandanya kandi guhuza amategeko ariho n'ibihe tugezemwo twubahirize ibitigiri ivy'ubwoko mu buzi bwose twisunze ibwirizwa shingiro amasezerano yarusha nayo wogarika intambara burundu mu ntumbero yo gutsimbataza disipline mu nzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano tuzosaba abize amategeko badufashe bibaye ngombwa guhinyanyurwa igitabo mpanabyaha baturabire igihano gikwiriye abari muri izo nzego bazofatwa n'amakosa yo kwica bakoresheje ibigwanisho bizwi ko bigenewe gukingira abenegihugu ivyo biruko mu gihe abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani senarede bo bamenyesha ko kuva kuri uyu wa kane uburundi ata mukuru w'igihugu buzoba bufise kuko hisunzwe amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro nkurunziza ikiringo ciwe caraheze jeremy minani ni umwe mu bagize inzego za senared tugiye guhasaba amakungu yose yo leta ayanke hama amaguru masha turicara turaba ukuntu uburundi kuva ejo butazoba bubwira umukuru w'igihugu butazoba bubwira leta bwoyoborwa biciye mu mateve ni ukugerageza kumvisha uwo mugabo peteri nkuru nziza yahora atwara uburundi ashaka kwihagira ikindi kiringo cya gatatu ko yoza tukicara hamwe tukaganira tugashyiraho inzego mfatakibanza abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibujumbura bavuga ko mu gihe perezida nkuru nziza yokwanka kuganira bazomukuraho bakoresheje inguvu ibyo ashobora kutabyemera kuko nicyo cyamuranze kuva ino- ino- zino ngorane zitangura ni yabyanka agashima gukoresha wa mugwi we witwaje ibigwanisho ashaka kwigarurira ubutegetsi ku nguvu tuzoheza rero dushyireho leta twebwe nyine mfata kibanza twishyiriyeho twebwe nyine ku ruhande rwacu tuya abarundi tu- n'amakungu tubasabe bayemere bayubahe bayigamburukire hanyuma noneho petero nkuza niyabandanya ah, agagaza akabandanya tuzajya dukoresha inguvu tumukure uwo ajejwe igisata co kumenyesha amakuru mu runani senared avuga ko bazoganira na nkuru nziza nabo bari kumwe ariko ntibazoganira na nkuru nziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'userukira abarundi iki kibazo cy'uburundi byo biba byiza giki- gikemuwe giciye mu mwumvikano dushaka rero tumenye twumvishe uwo mugabo ashaka kwigarurira ubutegetsi ku nguvu ko yoza tukicara hamwe leta izojaho ikajaho ivuye mu mwumvikano ariko na cyane babwire yuko tutazoganira na nkuru nziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'umuntu aserukira abarundi niyo leta yari yashyizeho leta ni ukwita leta mm, y'agahotoro leta ihiritse ubutegetsi tuzoganira nabo tutemera ko ari leta ahubwo dufata ko ari umugwi washatse guhirika ubutegetsi kugira tuwugondoze ko iyo ngingo wafashe ari ingingo igayitse idashoboka ari inzira irashika ngaha muri iki gihugu abarundi benshi rero ubu bari mu mayira abiri biteze ibizoba kuri uyu wa kane mu gihe bamwe bashinga leta abandi bikavugwa ko bashinga iyindi mu mahanga bamwe bakibaza ko hagiye kuba intambara kubera izo mpande zibiri zitumvikana abandi bati imana rugira vyose izokingira uburundi n'abarundi ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika igikorwa cyo kuhagiriza abanyagihugu bo mu karere ka gicumbi ahabona bagirizwa kugira umwanda ntikivugwa rumwe hari abasanga igikorwa ubwaco ari ciza ku vyerekeye kugira isuku hari n'abasanga bidakwiye kwogereza abana n'abantu bakuze ahabona eric bagiriwe ubusa yanyarukiye igicumbi mu buraruko bw'u rwanda aganira n'abanyagihugu bariko barozwa ndetse n'abandi bari muri ako karere nyene eric bagiriwe ubusa naducire ku mayange mu mpera z'icyumweru gishize nibwo abayobora gicumbi bongeye kubura gahunda yo gutangira abagenda muri uwo mujyi bafite umwanda bukabajyana mu kivunge kubuhagira abayobora ku karere bavuga ko iyi gahunda igamije gukangurira abaturage kugira isuku ni gahunda yaranzwemo ibiganiro bigamije kuhagira abatari bake bakabyumva baseta ibirenge ariko birangira ikigamijwe kigezweho mbere yo kuberekeza mu bwiyuhagiro buri mu cyumba cy'inama cy'akarere madame Therese Mujawamari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yabanje gutanga amabwiriza kubo yitaga abanyamwanda muraduha amazina mukurikije imirenge muhagarare mukurikije imirenge yanyu amafoto yanyu turayashaka tuyohereze ku buyobozi baya- bayamanike ahantu abanyamwanda bo mu murenge ku buryo abantu bose bazajya baza no ku kagari bazajya banga dore naka ifoto ye n'umwanda we hanyuma nugaragaza isuku nawe uzaza kugaragara utariko nimunkurireho ifoto yanjye dore nagize isuku
Bamwe mu buhagiriwe mu ruhame batubwiye ko abantu babiri mu basaga mirongo ine ari bo buhagiranye bambaye ubusa buri buri abandi ngo basiritanaga umwe ku wundi ku bihimba umwe mu buhagiranye bambaye ubusa turindira umutekano we na bagenzi be bafite ipfunwe ryo gusubira mu byababayeho ariko bakavuga ko isuku ubwayo ari ingenzi imbere y'imana navuyeyo namwaye kandi ndi umusaza cyanteye isoni kubera ndi umusaza wenda ndi umusore bakampemukira ndi um- ndi- ndi umusore bazi naho byaramwazije byaramwazije rwose wenda ndi umusore ukuvuga ngo aho utaha wabaye igicibwa se N- nimpa mu baranserereje cyane ni ukuvuga ngo ntabwo uzongera kugira umwanda rero niba nkumva ntabwo nzawugira rwose bo nibarebe uko bazangenza ngewe gusa abanyagicumbi n'abanyarwanda muri rusange bakiriye iki gikorwa mu buryo butandukanye umuntu iyo afite umwanda bakamuhajyana nta kibazo cyaba kirimo kubera ko hari abantu ubona ukabona muno mu myenda harimo ibintu by'imikara muno mu izosi ukumva byaba iby'ukuri n'umusatsi waramubirindukiyeho bawumwogoshesheje nje byaranshimishije bambe umwanda ntabwo ukwiye mu bantu ni ukugira ngo umwanda uveho kujya kuhagirana umugabo akuhagira undi mugabo nta kibazo kiba kirimo kuko ari umwanda bagombaga kubanza bakabigisha noneho babona bata- batabikoze noneho bakabona baka- bagafata abantu kuyora kuriya ntabwo nava wenda ko ari amahano ariko nanone ntabwo bagomba kuyora abantu kuriya ntabwo biba ari byiza ibyo bintu birenda kuba se abantu mirongo itatu abantu batuye ari batanu icyo gikorwa ko baba bakibonye ni isuku muri rusange isuku yo kubagirwa n'abantu mirongo itatu birarenze cyane ahubwo bagomba kwisubiraho bijya biteye isoni umwe yakaraba ukundi agakaraba aho akaraba umubyeyi yakaraba umwana amureba yawe byaba ari ibintu bibabaje cyane byaba biteye agahinda ntabwo byaba byiza kugira ngo urebe umuntu w'umusaza ukubyaye nawe uri umwana we mu buryo kumenya mbose uri kwibagira ntabwo byaba biteye isoni iyi gahunda itaravuzweho rumwe mu gihugu hose yakurikiwe n'amafoto yahise acaracara ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu buhagirana bambaye ubusa inkuru iba kimomi ryo ku burenganzira bwa muntu bwahonyowe igicumbi ni amafoto magingo yumvikana nk'ahangayikishije ubuyobozi bw'akarere ka gicumbi kandi ngo bishobora kuzarangirira mu nkiko nihagaragara uwayakwirakwije bwana alexandre mvuye kuri uyobora ku karere yabitangarije abanyamakuru kuri uyu wa kabiri ntabwo bigeze bakarabiriza umuntu mu ruhame ngo bamuvanemo imyenda ahubwo bamutwaraga mu bwuhagiriro bwabugenewe burimo isabune akaraba irimo imyenda agasume yihanaguza hanyuma abandi ahubwo bashatse gupfobya icyo gikorwa bafata amafoto yo mu bindi bihugu kugira ngo mwabonye uriya wari wambaye ubusa twaje gukurikirana binatuvunnye kugira ngo tumenye aho ifoto yaturutse dusanga ifoto ni iyaturutse muri kenya dusanga abantu barimo kumwuhagira baravuga igiswahire abanyagicumbi ntibavuga igiswahire ibyo byose twarabikurikiranye ahubwo ku buryo ubu turimo gukurikirana ngo tumenye uwakoze biriya ni umwanzi wa gicumbi ni ukurwanya ubuyobozi bwa gicumbi kugira ngo nitumara kumubona neza tumenye uwafashe ariya mafoto yo mu bundi- mu bindi bihugu akayitirira akarere tuzasaba n'abanyamategeko bacu bamukurikirane bamurege gahunda nk'iyo kuhagirira mu ruhame abagaragara nk'abanyamwanda si nshya mu karere ka gicumbi abayinenga basanga ikibanza ari ukwegera abaturage iwabo mu byaro bakabakangurira isuku aho kubogereza mu ruhame kandi ko kuhagira umuntu agahita asubira mu myambaro yanduye nabyo bitanoze ariko kabagira ubusa ijwi ry'amerika igicumbi mu majyaruguru y'u rwanda tukiri mu rwanda nyuma y'aho abacuruzi bakorera mu isoko ya kabeza mu karere ka kicukiro babujijwe gucuruza n'ikigo cy'amatagisi n'amakori kuko nyene isoko hari amatagisi atishyuye rwanda revenue authority rra mu mfunyapfunyo abo bacuruzi bo bavuga ko ari ukubahohotera kuko atamwenda bafitiye leta ibindi kuri iyi nkuru twumvirize asumta kaboyi nk'ubu ndanguje ibihumbi mirongo cyenda byanjye none ibihumbi mirongo cyenda byanjye bigiye guhomberamo mu isoko bakingure basi dufate ibintu byacu tubitembereze ku gasozi ariko amafaranga yacu tumaze kuranguza yo guhomba kuko baba barabitubwiye mbere twebwe dufitemo ibintu bipfa niba bi- ni- niba wenda nibaduhe nk'iminsi ibiri cyangwa umwe tubicuruze ibisigaramo wenda tunabisohore tuzi neza yuko isoko rigomba kugira gute rigomba gufungwa twari twazindutse ubu ngubu twaraye ijoro twabyutse saa cyenda ducuruza amashaza ducuruza inyama ziri kubora turishyuza nde inyanya zapfuye iri ni ihohoterwa rikorerwa abaturage kuko batatubwiye kare ngo tubireke tureke kurangura aba ni abaturage bakorera mu isoko rya kabeza nyuma y'aho babujijwe kwinjira mu isoko ngo batangire gucuruza ku miryango y'iryo soko hari ingufuri zashyizweho n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro nk'uko byumvikana mu majwi y'aba baturage akababaro kari kenshi ndetse hari n'abavugaga ko bagomba no kujya ku bayobozi bakuru bakabarenganura ku ruhande rw'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro komiseri ushinzwe imisoro y'imbere mu gihugu kayigira habiyambere mab yabwiye ijwi rya amerika ko iki gikorwa cyo kwishyuza ababereyemo imyenda ya leta bakimazemo iminsi akomeza avuga ko abacuruzi bavuga ko bahombejwe no gufungira isoko bakwishyuza nyiri iri soko nyiri isoko rero niwe udufitiye ikirarane niwe dukorana nawe umunsi ku wundi ni nawe twishyuza ntabwo twishyuza abari mu isoko abari mu isoko niwe ugirana amasezerano nabo nyiri isoko rero twagize igihe cyo kumumenyesha mu nyandiko tumwa yabonye umwanya uhagije yo kuba yabwira abantu bari muri mu isoko kugira ngo bitegure ba- ba- ba- ba- bakuremo ibintu byabo ubwo abafite nk'ibintu bira- birabahombera birabahombera icyo gihu- icyo gihombo bazakishyuze nyiri isoko iki gikorwa cyo gufunga isoko cyamaze amasaha arenga atanu nyuma y'uko abaturage bakomeje gutakambira abayobozi babo ubuyobozi bw'akarere ka kicukiro bumaze kumvikana n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro bwafashe icyemezo cyo gufungurira aba baturage abacururiza mu isoko rya kabeza bavuga ko nubwo bahombye cyane cyane abacuruza ibintu byangirika vuba ariko bashimira cyane ubuyobozi bwabo bwabatabaye amazi atararenga inkombe nari mbabaye agahinda nari mfite ariko n'ubu ndacyagafite kubera ko byumye ariko nta kibazo kugera kuva kuva mu gitondo saa kumi n'ebyiri tukinjira mu isoko saa sita ibintu biba byangiritse biba byangiritse reba pavuro zahonze ibinyanya biba biba byamenetse abatazi ibitoki biba byahiye cyane hajemo umuriro turashima imana yadukuye ku muhanda ubu ngubu nta kibazo dufite mwari mwanze kuhava ntabwo twari kuhava twari kuharara paka haje umubyeyi ni uw'akare- ni uw'akarere harya ni uw- ni uw'akarere aratabyara mana yaje turamukurikira turamuririra abona aba- ababyeyi amarira bafite aravuga ati ngaho mwinjire inyanya nari naziranguye ibihumbi cumi na kimwe ariko urabona ko nyine ubu ngubu ntayo ndi bugaruzemo nahombye kuva mu gitondo twahagumye badukingura saa sita zibura iminota itanu imboga zahombye intoryi ab'imbuto ab'amashaza babuze abayagura mbega buri kimwe cyose ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko cyishyuza ibirarane bingana na miliyari mirongo itandatu n'ebyiri iki kigo kikavuga ko aya mafaranga kizayakurikirana kugeza cyegereje mu isanduku ya leta rwanda revenu ivuga ko izifashisha inzira zose zaba izo gufungira abayibereyemo imyenda kubanyuza mu binyamakuru binyuranye bagashyirwa ku karubanda ngo ibi byose n'ibyanga abayibereyemo imyenda bagakomeza kwinangira rwanda revenu ivuga ko izateza imitungo yabo cyamunara asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali iyi ni porogaramu ya radiyo yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda no kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika uku kwezi kwa munani kurangiza imyaka mirongo irindwi iheze abatsinze intambara ya kabiri y'isi yose basinzikajwe n'intwaro y'abanazi bashyizeho itegeko rihana ibyaha bikurikira ibyaha bihungabanya amahoro ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha bihohotera agateka kazina muntu iryo tegeko bise rya nuremberg canke itegeko rya londres rihana abo bose bagirizwa ibyaha by'ubwicanyi ibyaha by'ihonyabwoko ibyaha byo gushira abantu mu buja n'ibindi byaha bikorwa ku basivile byakozwe imbere canke inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose iryo tegeko kandi rivuga ko abakoze ibyaha badashobora kwinyegeza inyuma y'ubutegetsi barimwo muri leta canke ngo bareke kwitaba ubucamanza ku byaha baregwa kuba barakoze kuva icyo gihe iryo tegeko niryo ryakoreshejwe n'amasentare y'abampuuzamakungu canke yo mu bihugu mu guhana no gukurikirana abantu kuva ku munyagihugu muto gushika ku bategetsi bakomeye bagirizwa ibyaha nk'ivyo sentare mpuzamakungu ku gihugu cahoze citwa yugoslavia yaraciriye imanza abantu bashika ijana na mirongo itandatu n'umwe ku byaha byakorewe abantu ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'ihonyabwoko byakozwe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda muri abo harimwo slobodan milosevic yahoze arongoye igihugu ca serbia n'abandi bategetsi ndetse n'abasirikare iyindi ni sentare mpuzamakungu ku rwanda yaciriye imanza abantu mirongo icenda na batatu baregwa kuba baragize uruhara mu ihonyabwoko ryabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane bakaba barimwo abanyepolitike n'abategetsi ba gisirikare mu gihugu ca sierra leone sentare idasanzwe yashyizweho kubw'ico gihugu yaraciriye urubanza charles taylor yahoze arongoye igihugu ca liberia mu ruhara yagize mu gufasha no gutegura ubwicanyi bwagizwe n'abarobere mu ntambara yahitiye muri sierra leone ku ruhande rumwe abo bantu barashobora kuba baribwiye ko batazigera basabwa kwisigura ku byaha bakoze bashobora kuba kandi bariyumvira ko atazobakora ko na nyabujya ibyo bakora babikora bisunze amategeko y'amareta barimwo ariko nta n'umwe ari hejuru y'amategeko mu ijambo john kerry umushyiranganje w'ububanyi n'amakungu wa leta z'ubumwe za amerika yashikirije aho bibuka imyaka mirongo irindwi birangiye iryo tegeko rya londres rishyizweho amenyesha ko kuva ku byaha byo gufata abagore ku nguvu bikorerwa mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ukaja ku byaha by'ihohotera bikorerwa mu mabohero bikorwa n'intwaro ya perezida Assad wa Syria amakungu azobandanya akurikirana abo bose bagirizwa ivyaha by'agahomera bunwa bikorwa ku isi uguhana abagirizwa ivyaha nk'ivyo ni kimwe mu bikomeza amategeko mpuzamakungu kandi ni navyo bihumuriza ababuze ababo canke abahohotewe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse inshuti na mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka alphonse dayikengurukiye atwibutsa ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi alphonse urakoze oriyane amakuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije yuko igipolisi cya leta ya virginia aho ni muri leta zunze ubumwe za amerika camenyesheje ejo ko uwikweka ko yarashe abamenyeshamakuru babiri barashwe bari mu kazi ko yaciye ihindukiza rw'ingwa kirasa uwo muhungu rero yarashe Alison Parker w'imyaka mirongo irindwi n'ine na Adam Ward w'imyaka mirongo irindwi mu gihe bari ko hari ikiganiro Vicky Gardner atwara igisata c'ubudandaji ahitwa Sweet Mountain Lake ni kilometero majana atanu uvuye Washington Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir ejo yarashize umukono ku masezerano y'amahoro ikintu rero gikomeye muri ayo masezerano ni uko haje guhagarika intambara hagati y'ingabo za leta n'abayirwanya barongowe na Riek Machar yahoze ari cegera ca Perezida Salva Kiir iyo ngwano yari imaze amezi mirongo ibiri yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfa abarenga miliyoni zibiri nabo barata ingo zabo urwo rubanza rero rwabereye mu gisagara ca Juba rwari ruhagariwe n'abaperezida ba Uganda umuperezida wa Ethiopia minisitiri wa mbere wa Ethiopia perezida wa Sudani na perezida wa Kenya muri afghanistan hari abantu babiri baje biyambitse umwambaro wa gisirikare w'igisirikare ca afghanistan barasi imodoka z'inteko z'ibihugu vya buraya bigwaniriza umwansi hamwe bita otan bicamwo abasoda babiri ivyo rero vyabaye ku munsi wa gatatu byabereye mu ikambi iri mu bumanuko bwa afghanistan mu ntara ya helmand itangazo ryasohowe na otan ryavuze ko izo nteko zaciye zivuna zica zirica abo bantu babiri angela merkel ni umushikiranganje wa mbere w'ubudage ku munsi wa gatatu yarabwiye umugwi w'abantu bari ko baramukomera akaruru ko igihugu ciwe kidashobora kwihanganira na gatoyi uwo wese azokwerekana ingeso mbi iteye n'isoni yo gukumira impunzi zije zigana ubudage minisitiri merkel yaragendeye igisagara ca heideno mu gihe ku munsi wa gatandatu igipolisi cari catanye mu mitwe n'abitwa abaneonazi aba nabo bakaba bakumira umuntu wese atitwa umudage bashaka ko impunzi zashikiye muri ako gasagara zihava icyo gisagara rero kiri mu buseruko ku rubi icyo gihugu cy'ubudage gihana na repubulika ya ceke leta ya ukraine n'abashaka kwiyongora ko bashigikiwe n'uburusiya barumvikanye ku munsi wa gatatu ko bagiye guhagarika ingwano kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda iyo tariki nayo izobihiruranye n'intango y'umwaka w'ishure iyo nyabutatu yumvikanye amasezerano agizwe n'abaserukira Ukraine n'Uburusiya n'abaserukira abo nyene bashaka kwiyonkorako
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turakengurukiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari kumwe na jewe oriane itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na alphonse ndayikengurukiye mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba turabashikiriza ibindi biganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi rya amerika mu kurindira mugire umunsi mwiza imana ibahezagiye
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.